iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko bisanzwe iminsi yose muri aya masaha ya saa kumi ku ijwi ry'amerika tubashikiriza ikiganiro muri isanga ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'ubuzima canke amagara y'abakenyezi ndabibutse ko muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriane itangishaka agiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga mu gihe ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi riri mu bikorwa byo guhinyanyurwa imigwi itandukanye harimwo iyiserukira ineza ry'abakenyezi irafise ibyo yipfuza ko bitosigwa inyuma muri icyo gikorwa cyo guhinyanyurwa ni mu gihe iyo migwi ivuga ko ibwirizwa shingiro rivuga ko n'imiburiburi hoshigwa ibice by'abakenyezi mirongo itatu ku ijana mu nzego mu nzego ndongozi ariko ko icyo gitigiri gikwiye kongererwa bavuga ko icyo gitigiri coshigwa kuri mirongo itanu ku ijana abo rero ni bamwe mu bakenyezi baserukira abandi mu gihugu nibo tugiye kuganira nabo mu kiganiro cyo kuri kano kanya mugume mwese ku maradiyo yanyu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio indwi muri kumwe na oriane itangishaka mu kiganiro muri isanga cerekeye abakenyezi kuri uno munsi wa gatanu nk'uko bisanzwe mu gihe ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi riri mu bikorwa byo guhinyanyurwa imigwi itandukanye harimwo yiserukira ineza y'abakenyezi irafise ivyo yipfuza ko bitosigwa inyuma muri ico gikorwa ni mu gihe iyo migwi ivuga ko ibwirizwa shingiro rivuga ko n'imiburiburi hoshigwa ibice vy'abakenyezi mirongo itatu ku ijana mu nzego mu nzego ndongozi ariko ko ico gitigiri gikwiye kongerezwa bavuga ko ico gitigiri coshigwa kuri mirongo itanu ku ijana abo rero bamwe muri bo mu barongoye abandi mu gihugu ni ishyirahamwe afrabu amwe muri ayo mashyirahamwe abibona uko niyo twatumiye atwiganire impamvu y'icyo cyifuzo twatumiye rero umukenyezi eh, umushingwabikorwa muri iryo shyirahamwe ajejwe umugambi urana gu- u- gusangira ijambo n'ingingo mu guharanira iterambere ridakumira madame conseta Baruki- barubike niwe mutumire wacu mu kiganiro cy'uyu munsi Eh, rem- kandi twobibutsa ko ni muri iki gihe nyine nk'uko tubivuze ibwirizwa shingiro riko rirahinyanyurwa mu kanya turabashikiriza inkuru yerekeye ivyo umukuru w'igihugu yavuze kuri ico gikorwa ariko reka tubanze twakire umutumire mu kiganiro cacu madame conseta ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro muri isanga
ndabaramukije cyane amakuru
murakoze cyane rwose amakuru ni meza umwaka mwiza
murakoze cyane tuwusangire twese yego rero muri kino gikorwa rero cyo guhinyanyura ibwirizwa shingiro turumva ko mwebwe mufise amakenga y'uko muzohava icyifuzo cyanyu eh, kitariko kirumvirwa canke kitaratangura kuganirwa ko muvuga muti ibice mirongo itatu ku ijana ntibikwiye twifuza ko vyoba nka mirongo itanu ku ijana mbere y'uko tuja mu kuganira kuri izo mpamvu z'ico gitigiri kitabashimisha mwobanza mukatubwira afrabu ishirahamwe iryo ari ryo eh, n'ivyo mukora mu guharanira ineza y'abakenyezi mu gihugu
Eh, afrabu ni mu gifaransa ni association des femmes rapatriées du burundi eh, ni ishyirahamwe ry'abakenyezi bahungutse eh, ryatangujwe n'abakenyezi bahungutse eh, mugabo risanzwe rikorana n'abapfasoni ahanini eh, mu bijyanye ne- no gutsimbataza agateka k'abakenyezi eh, no mu bijyanye no guhimiriza abakenyezi kugira ngo bashike ku iterambere rirama ni ukuvuga dukora ku bijyanye n'uburongozi bw'abakenyezi hanyuma tukanakora n'ibijyanye no gufasha abakenyezi bonyine ubwabo kugira ngo bashobore kuronka amikoro ni ishyirahamwe risanzwe rikorera mu ntara cumi na zitanu mu gihugu cy'u Burundi tukaba dufise imigambi dukora haba muri kino gihugu eh, ariko kandi tukaba tunakora no mu karere dukorera mu karere kuko imigambi yose dukora ni mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano Mhm, mhm.
Eh, muri make ibyo ni byo bikorwa dukora byaba iby'iterambere byaba ibikorwa byo guharanira eh, iterambere ridakumira byaba ibikorwa byo kwigisha abakenyezi kugira ngo bashikire ku burongozi by'ukuri cyane biteze imbere ni ibikorwa byose bifise intumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano ngaha mu burundi no muri aka karere Mm. muvuze ko mukorera hirya no hino mu gihugu ngo tubwire amwe mu yandi mashyirahamwe yafise icyo cyiyumviro nyine mufise cy'uko uh, icyo gitigiri cyoduzwa kikongererwa muri ko murakorana muri iki gihe
Eh, birumvikana yuko eh, igihe turiko turakora iyo umuntu ariko aravuga ati ibitigiri by'abakenyezi ntibiduzwe si si afrabu yonyene iriko irabivuga niyo mwobaza n'abandi bapfasi bo mu yandi mashyirahamwe eh, tuvuga tuti eh, ibitigiri by'abakenyezi ntibiduzwe kugira ngo by'ukuri haboneke eh, ikibanza cyane uruhara iseruka n'iserukirwa ry'abakenyezi biciye mu mu- mu byanditse murazi yuko ibyanditse ni nabyo bihambaye kandi eh, hano mu burundi dufite amashyirahamwe menshi y'aba- y'abakenyezi yaba n'amashyirahamwe mbere yatangujwe n'abashingantahe cyane amashyirahamwe y'urwaruka nayo nyine abona yuko by'ukuri uruhara n'ikibanza cy'umukenyezi gikwiye kugaragara na cyane cyane biciye mu mategeko Mm. ivyo bikaba byara- byara- byarerekanywe mu myaka iheze aho bongereza bakabashira mu mategeko y'uko mirongo itatu ku ijana bakwiye nibu nibu ntibakwiye gushigwamwo muri izo nzego ndongozi mirongo itatu ku ijana none ntibakwiye canke eh, mubona yuko igikorwa cabo kitariko kiratera imbere kubera uko kuntu badakwiye
eh uriko uraraba eh, ikibanza n'u- n'uruhara rw'abakenyezi ngaha mu burundi eh murabizi yuko abakenyezi basanzwe ari ibice birenga mirongo itanu ku ijana ngaha mu gihugu cy'u burundi murumva rero yuko eh, ni igice kinini cyane eh, cy'abagize igihugu byumvikana yuko eh, ari nabo bari bakwiye guseruka no guserukirwa bikwiye gusumbya n'abandi rero umaze kuraba abakenyezi ingene bangana hano mu burundi ukaraba n'intererano batanga haba mu rugo haba mu kibano haba mu gihugu mu bijyanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano mu bijyanye no kuduza ubutunzi mu miryango mu bijyanye no kuduza ubutunzi ku gihugu uca wumva yuko ibyo bice mirongo itatu ku ijana eh, tuvuga tuti bavuga bati n'imiburiburi n'imiburiburi eh, muca mwumva yuko bitajyanye n'igikorwa cyabo n'uko- n'ingene bangana Mm. none ni muzihe Yego.
nzego kuri mwebwe ni muzihe nzego cane cane mwifuza yuko ivyo bitigiri bitosigwa bitokwibagirwa kandi bikenewe cane
Eh, ibi- ibitigiri by'abakenyezi eh, bi- bikwiye kugaragara haba mu nzego zitorwa kuko murazi yuko hariho eh, abaja mu nzego biciye mu matora aho rero ni mu nzego zitorwa aho tuvuze nko mu nama nshingamateka mu nama nkenguzamateka mu nama mpanuzwajambo y'amakomine mu bajya ba- muri bajya batwara ku mitumba aho twari dukwiye kubona ibice mirongo itanu ku ijana by'abapfasoni ariko kandi hari rero ibindi bice byinshi kandi ari nabyo byinshi cyane ayo twita mu gifaransa amaposite tekinike ni ukuvuga hariho eh, ibibanza usanga harimwo abafata ingingo mugabo atari at- atari ugutorwa ari icyo twita nominasiyo ni ukuvuga bashyizweho n'umuntu afata ingingo runaka aho murabona nko mu bijyanye n'amashuri ibijyanye no mu buvuzi ibijyanye no mu maambasade ibijyanye no mu no muri ibi byo kujya gucungera amahoro n'umutekano ibijyanye no mu masentare ibijyanye ni ukuvuga mu buzi butandukanye aho rero niho twanashakana cyane cyane ko abapasoni baseruka kuko ni naho hari n'ikibazo gikomeye rero iyo turi ko turavuga tuti ibi bice mirongo itanu ku ijana tubibone kandi byandikwe ni haba mu nzego zitorwa biciye mu matora ariko kandi hakaba no mu bindi bibanza ibyo twita repote tekinike Mm. birumvikana murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika isamira niri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho kuri uno munsi umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo byega ubuzima bw'abakenyezi ineza y'abakenyezi ni mu gihe ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi riri mu bikorwa byo guhinyanyurwa imigwi itandukanye harimwo uwo turi kumwe uno munsi afrabu ishyirahamwe riharanira ineza y'abakenyezi rivuga ko ibice mirongo itatu ku ijana bivugwa mu ibwirizwa shingiro rikwiye guhin- bikwiye guhinduka bikongerezwa kuri mirongo itanu ku ijana tukaba turi kumwe rero nabo basigura impamvu n'akamaro cy'icyo gitigiri cyoduga ah, uko babibona mu ishyirahamwe ryabo Eh, turi kumwe rero ku itelefone na madame barubike conseta ah, ah, umuyo- umuhanuzabiko- umuhanuzabikorwa muri iryo shyirahamwe Eh, turafite rero n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika bari kuri facebook eh, no ku murongo wa telefone bariko barahamagara bifuza gushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro mbere yaho reka mbaze ikindi kibazo madame mbere ko tuja ku murongo Eh, madame conseta none hari icizere c'uko mushobora kus- kubona iryo hinduka mukaduzwa kuri mirongo itanu ku ijana ibitigiri mwipfuza icizere kirahari
Eh, murabona yuko kuva mu minsi iheze habayeho eh, kampani yo kujya gusigura ibijyanye na na constitution eh, ibijyanye na referendum Eh, twebwe turizeye yuko ibyiyumviro bimwe bimwe bizoza birava muri ba twebwe nyine abakenyezi Eh, muri ibi byipfuzo turiko turashyikiriza mu bijyanye no guhinyanyura ibijyanye no guseruka cyangwa guserukirwa kw'abakenyezi mu mu ma article atandukanye twebwe turizeye yuko bazovyumva bazovyumva kuko eh, iyo bo batagomba kuvyumva ntibari kutwumviritsa rero nibaza yuko abakenyezi aho bari eh, nabo nyene barabona yuko bikenewe n'abashinga ntaho aho bari barabona yuko bikenewe by'ukuri yuko guseruka no guserukirwa kw'abakenyezi byodurwa kandi bikashika ku bice mirongo itanu ku ijana ikintu rero kitunezereza yuko ibi bintu bishobora ku- kugira icyo bitanga ni uko hariho n'abashingantahe babyumva kuko murabona aba bapasoni ni bashiki babo ba- ba- ba- ba- bashingantahe ni ababyeyi babo bamwe ni abana babo rero tukavuga tuti turi ko turatera akamu nk'uku hama ibintu nk'ibi bikaba biri ko birasigurwa iyi constitution ikaba iriko irasigurwa mu mu ba- mu- mu banyagihugu au niveau communautaire turibaza yuko ibyiyumviro bizoza birava mu- mu- muri benshi kandi twumva yuko bari- n'abakenyezi nabo nyine bariko barabishikiriza turibaza yuko hazogira igihinduka kugira ngo baduze baduze ico gitigiri kandi bakiduze mu mu ma article atandukanye nk'uko twagiye tubishikiriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniro washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abakenyezi barifuza kuboneka ku bwinshi mu nzego ndongozi z'igihugu nibyo turiko turaganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi reka tumire amate turagaruka murakoze
ibyaremwe byose mu isi ntacyo byakoze ntacyo byatanze ngo bibe uko biri ngo bise uko bisa Mm, ibyaremwe byose byo mu isi ntacyo byakoze ntacyo byatanze ngo bibe uko biri ngo bise uko bisa mu kuvuka umuntu si we atora kubaka iki gihugu canje mu butunzi mu kibano no mu ntara nanje ndaje ndaje nzanye ivyiyumviro birashe ngo twese hamwe tubashe gusenyera ku mugozi umwe muri byose na hose umukenyezi afata ikibanza ndi umukenyezi ndabivuze n'inkomezi naremwe mu buryo butangaje mfise ico mvuga nanje ndaje bakenyezi haguruka tuduga imisozi tujabuka inzuzi dukura amaboko mu muzu kuko natwe turashoboye dukura amaboko mu muzu kuko natwe turashoboye
uyu ni cynthia iteka aririmba indirimbo yitwa ndi umukenyezi avuga ati ndashoboye turashoboye ni nabyo turi ko turaganira uno munsi mu kiganiro muri isanga aho abakenyezi muri iki gihe imigwi itandukanye ivuga ko yipfuza ko ibitigiri by'abakenyezi mu nzego ndongozi z'igihugu eh, ibitigiri bikwiye kongerezwa Eh, bamwe muri bo turi kumwe ntishyirahamwe afrabu Eh, afrabu ni ishyirahamwe riharanira ineza y'abakenyezi mu gihugu bakaba bariko barasaba yuko ibitigiri biri kuri mirongo itatu ku ijana mu nzego ndongozi vyoja kuri mirongo itanu ku ijana ni mu kiganiro muri isanga rero muri kumwe na Oriane itanga ishaka muri studio indwi turi kumwe na madamu conseta umuhuzabikorwa muri iryo shyirahamwe turi kumwe kandi n'abanywanyi b'ijwi rya amerika ku murongo wa telefone bifuza guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro reka tuje ku murongo duhure na dutangurire kuri aron aron uraho urakomeye
yego ndaho ndashima Mm, ni byiza cyane aron uduhamagaye uri hehe
ndi mu gashaho mu ntara ya muyinga Mm, ni byiza cyane duga ku ijambo
yego mu bisanzwe ikintu nagira nsanzwe mbaze
Mhm.
turi ko turaraba kuntu intwaro zitwagwa abo bakenyezi nabo bakaba bariko baravuga ko bakeneye ibice mirongo itanu ku ijana hariho igihe usanga umengo kubera babona umengo ni benshi bafite ibibazo yuko umengo bataba bishobora byose mu bisanzwe kugira u- uje mu nzego zose bisaba umuntu w'umugabo arinda nk'ibyo genda bivuga ndiko ndaraba nko mu bibazo uburundi turiko turacamwo nkaraba ubushobozi kapasite y'umukenyezi n'iy'umugabo usanga bitandukanye bariko baravuga ko yuko bakeneye ibihu- ibice mirongo itanu ku ijana ucume ngo bakeneye yuko nko mwino minsi botaba ba- nk'umu- hak- hakaboneka nk'umuperezida w'umukenyezi Mhm.
ariko turiko turaba nk'ibibazo uburundi burimwo nkaraba ya kapasite navuga y'umukenyezi dusanga nk'ibibazo uburundi burimwo umukenyezi atobishobora kubera mu bisango umukenyezi arasahana ashitsa akageza no kuri n'umutima wo kurinda mu bisango abakenyezi ariko bavuga ko bakeneye ibice mirongo itanu ku ijana n'ibyo mirongo itatu ku ijana bariko baravuga hariho kenshi usanga umengo kuba ari uguhendahenda umengo ntibaba bishoboye rero nkavuga ati babe barashimye n'ivyo mirongo itatu ku ijana Mm.
hanyuma ni twabona yuko bikwiye yuko tubongereza ko bivanye n'umutekano
Mm.
bazosabe ivyo bindi bice- ibindi- ivyo bindi bice mirongo irindwi yongere ko hasizwe mirongo itanu ariko turiko turaba mu buzima nka bwose nta tuvuga ngo tu- dushire abakenyezi ngo u- u- bangane n'abagabo Ni- je n'iciyumviro c'iwanje ntabwo ari itegeko ry'iwanje nico ciyumviro nariko ndabona Mm, kuri wowe igihe ntikiragera yuko umukenyezi a- ayobora ku rwego rw'u- rw'u- rw'umugabo ayobora muri kino gihe alo aron ndakeka aron yavuye ku murongo ariko muri make madamu conseta aron avuga ati umukenyezi ashobora kuba atarinda bikwiye nk'ibihe igihugu cyaciyemo avuga ati umukenyezi ashobora kuba atarabyifashemo nk'uko bi- bikwiye kumbure mubivuga kwiki
Eh, jewe eh, ibyo aroni avuga eh, kumbure abivuze nyine nka aroni nagomba ndamuhe akarorero Ubu- ubu- hano iwa- iwacu mu burundi hari ukuntu bagenda basuzuma ingene amakomine yagiye akora buri mwaka ndagomba ndamuhe uburorero bubiri gusa bw'amakomine yatwawe n'abapfasoni hanyuma mu isuzumwa ryakozwe eh, n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu tanye naye n'ubundi bushikiranganji bwose bugenda bugira isuzuma y'abaminisiteri ya developement communal biragaragara yuko amakomine yagiye itwawe na- atwarwa n'abagore ariyo usanga haba mu bijyanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano haba mu bijyanye n'iterambere aba ya mbere ngomba ndamuha akarorero k'ikomine ya- ya busiga mu ntara ya ngozi iyo komine yaratwawe n'umupfasoni aba uwa mbere mu cyo bita evaluation de performance ngoma ndamuha kandi karorero k'ikomine ya bisoro yatwawe n'umupfasoni bariko barasuzuma nawe aba uwa mbere ubwo ni uburorero bukenye gusa ndamuhaye hanyuma kandi urwiye uraraba mu isuzumwa urabye honyine n'imi- n'imitumba itwarwa n'abapfasoni nka twebwe usanga dukorana n'abapfasoni bari bari ku ku mitumba usanga aribo bantu batunganya ibintu neza usanga aribo bantu bashyira ku murongo ibintu neza ibyo rero eh, ntitwavuga ngo ni umugani ibyo ni iby'ukuri hanyuma rero eh, i- ibijyanye no kurinda eh, ku- kurinda jewe nibaza yuko ata ata ata ata muntu arinda gusumbya umupfasoni mbega urazi ikintu cyitwa kwibaruka umwana ga aroni aroni kubera atarumvigise ntarumva ingene abapfasoni barinda abapfasoni n'abantu ba mbere barinda cyane rero bisigura yuko kurinda nu- nu- ni ukumenya guhangana n'ikibazo kumenya guhangana n'ingorane kumenya ingene utunganya ibibazo hanyuma uzona arabe aroni ni- niyo umu- urugo ruvuyemwo u- u- umugore urugo ruvuyemo umugore urabona yuko rukomereka cyane gusumbya urugo ruvuyemo um- umugabo ikivyerekana ni giki uzorabe eh, umushinga ntahe iyo abuze umupfasoni arabona yuko urwo rugo rudashoboka hatarimo umupfasoni aca yihutira kurondera umufasha aca yihutira kurondera umugore ariko uzorabe umugore iyo apfakaye ni gake cyane uzobona umugore yihutira kujya kurondera umugabo niyo yoba afite abana cumi aramenya ingene abatunga akabaronderera akababundako bisigura rero yuko uzona arabe no mu bihe by'ingwano mu bihe by'intambara uzosanga abagore nibo bahungana abana umugabo pi yanyitse ni ukuvuga rero yuko ni ni ni ni analize ngira ngo ikwiye gukorwa n'abantu bose kugira ngo babone yuko uruhara rw'umugore uhereye meme no mu muryango ukazoshika no muri ibi bibanza bifata ingingo umugore agumaza u- u- ubwa mbere jewe nibaza rero yuko aroni kumbure ataragira iyo analize kugira ngo kumbure arabe nko mu rugo iwe arabe no mu kibano arabe by'ukuri ingene abagore bashoboye aho rero ntihaheza akaca- akaca avuga ati no mu bihe bikomeye no mu bihe bigoye umukenyezi ategereza guseruka hanyuma mu kwishyura aroni nagomba gusozerera hariho icyo twita ingingo y'igihumbi n'amajana atatu na mirongo ibiri na gatanu ivuga ibintu bijyanye na- n'umukenyezi amahoro n'iterambere resolution treize vingt aho rero birerekana neza yuko mu bihugu byose iyo biva bikagera bikwiye guha ikibanza gikwiye umupfasoni haba mu bijyanye no gukinga haba mu bijyanye no mu bibanza bifata ingingo haba mu bijyanye n'imigambi y'iterambere kubera iki mu isi nzima icyo gice kinini icyo gice cy'abapfasoni ni igice kinini cyane byabonetse yuko ubwa mbere nibo bantu usanga baba ba victime cyane inkurikizi zi- zi- zi- z'ingorane zigenda ziba mu bihugu bitandukanye nibo zikora ko ariko kandi byaranabonetse kandi ko ari nabo bantu ba mbere bafata iya mbere kugira ngo bashobore gutunganya ibibazo muri resolution de conflit bitagoranye rero nagomba kubwira aroni yuko kumbure eh, ibi bibazo dufise ngaha mu burundi byo kwita nka- nk'amaperisepsio cyane eh, kumva yuko umugore adashoboye si we wenyene si we wenyene hariho n'abandi mugabo nagomba kubatera akamo kugira ngo bumve yuko abantu bategerezwa kuko bitegerezwa kubanza kuva mu mutwe mu mitwe y'abakenyezi no mu mitwe y'abashingantahe kugira ngo bumve yuko umukenyezi ntahamagagwa ngo ni uko eh, hamwe mu kirundi bavuga ngo ibigoye bigora abagabo erega iyo yari imigani abarundi bakunda guca kugira ngo nyene iyo yari imigani ya- ya- ya- ya- yagendera acibwa n'abarundi ba kera nyine mu bijyanye n'ikumirwa ry'abapfasoni ubu rero aroni arashobora kuba ari muri ba bandi bavuga bati ngo ibigumye bi- bi- bi- bigumye bimenya abagabo ariko si byo ntibigaragara yuko ibigumye bimenya abagabo njyewe natanguye kubahera ku gise kuko uyu munsi wohigise umugabo ntabyo yoshobora Mm. hari ikintu gihambaye Yego.
kandi muri ibyo uvuze cerekeye ukuntu aba bakenyezi baguma baza imbere mu byegeranyo mu maperformance mu, mu buryo ibikorwa bikorwa nko ku rwego rw'intara ku rwego rw- rw'amakomine ni bimwe mu byo none mubona kuri mwebwe musigura kandi mwerekana bituma bakora akazi neza canke izo performance ziza imbere eh, zigashira imbere aba bakenyezi n'ibikorwa byabo ni nk'ibiki boba bakora byiza canke akarusho ni nk'akahe kuri kuri mwebwe
Eh, akarusho kahari urabona ahantu hari umupfasoni Eh, umupfasoni niyo yoba agiye mu kibanza na cyane cyane niyo yoba ari umunyepolitiki abakenyezi bajya odera ba- ba- ba- bajya odera y'ibintu bijyanye na politiki bararenza bakaraba ibintu bi- bararengera ibintu bya politike Mm.
bakajya mu bintu bijyanye n'imibano bakaraba ko bariko baratunganiriza abantu bose aho baherereye bakajya nko muri ibi bintu bijyanye na ni- ni- n'amaviolence fet of fame cyanye gufata ku nguvu eh, abantu bafatiye ku bitsina cyangwa iki- ibintu byose bijyanye ni, na sosiyale urumva abapasoni ibyo barabiraba abapasoni aho bari yari umurongozi cyangwa umuyobozi icyo akora araraba n'ibintu bijyanye n'ubutunzi rero kubera ako kantu kuko umupfasoni niyo yaba ari umunyepolitiki ajya arengera ibi- ibi- ibi- ibyo ategereza gukora mu mu rwego rwa politike kuko aba afise kumbure manda politike mugabo kandi aragenda no muri utwo tundi tuntu twinshi twinshi twinshi ibijyanye n'abana ibijyanye n'iki ibijyanye n'ibimuga ku buryo uca usanga rero uko kuntu umukenyezi asanzwe akoze a- a- ariko ameze a- araba utuntu twose ibyo rero nibyo bica bituma iyo baje bagatanga amanota basanga abapasoni aribo bazi imbere Mm.
reka ndaguhe n'akandi karorero mumaze iminsi mwumva twe turafite eh, umupasoni w'umushikiranganji w- w- w'indero kandi akaba ari nawe anatwara na forumu nationale de femme Mm.
mumaze iminsi mwumva ibintu ariko arakora kugira ngo agarukane kumbure aka eh, akanovera k'indero Eh, ni iby'ukuri ibyo bizotwara igihe kinini mugabo urabona yuko ahantu hari umukenyezi a- araba ture secteur Mm.
nicyo rero gituma abakenyezi ari abantu bakwiye gushyirwa mu mu mu masekitore yose mu maserivisi yose haba uh, hasi haba ku rwego rwo hejuru haba mu- mu- mu karere haba ku rwego mpuzamakungu abantu bose bagafata yuko ikibazo cy'iseruka cyangwa cy'iserukirwa ry'umukenyezi cyari gikwiye gukemurwa mu masipe yose kugira ngo by'ukuri aho hantu hari abakenyezi niho haba i- inyishu y'ibibazo bitandukanye kandi mu mu masekiteri atandukanye urakoze cyane kuri iyo nyishu y'ako kantu nyine twari twifuje kumva kumenya birumvikana nk'uko bisiguye yuko hari akantu ka- kazijya nk'uko twabivuga kakiyongera ko kuko kumbure nk'uko mubisiguye araba byose byo mu kibano bya politiki ugasanga ararengeye ko eh, ararongera ibikorwa ku byo yari asanzwe afise murakoze cyane tubandanye ku murongo wa telefone duha akaryo na emmanuel emmanuel urakoze kwihangana wiriwe neza
Miriwe miriwe Mm, waduhamagaye duhewe Ema- Emmanuel
enda ahantu ku kiryama i Bururi ni Bururi mu Burundi mhm
eh, cyo- jewe cyo nashaka ku- kuvuga n'inyiciyumviro mhm bisanzwe abapfasoni n'ibyo baragomba kuja mu ntwaro no mu bikorwa nyene bya leta byinshi cyane ariko burya barakwiye kwemera febrese bafise kuko barabona nuko n'imana mu kurema yatandukanije kameme bashobora kuvuga ngo n'umudamu canke n'umugabo mhm kandi n'ijambo ry'imana rivuga ngo umugabo n'umutwe none rero barakwiye kubona yuko hari ibintu birebire twebwe duhambije nabo abadamu badashobora guhambya na cyane cyane nka jewe nifatiye ku karorero ko mu- muri edikasiyo nsanzwe nkoreramwo abadamu bafite amakonje menshi hari amakonje bavuga ngo prenatale ngo postinatale hanyuma ugasanga rero hamwe ari nka responsable ahantu ibikorwa ntibigenda neza kubera ayo makonje bafise ku kuntu basanzwe baremye rero iyo ndibaza rero ngerageje kurezima izo transport babahaye ntibazishime vrema eh, sinke ndibaza ko atari nke cyane uravye ukuntu umudamu n'umugabo batanganya inguvu ivyo naho yavuze yuko abagore ngo barinda igise nabo nyene si bose harya nuko kubera nyene ari ibintu bata- batoshobora kwitura hariho abo tuba tubona birukanga baga- bakazunguruka hirya no hino rema hari uwiruka afise inda ga ga Emmanuel hari uwiruka afise inda
asha hariho abantu urumva ubumengo bagomba bahunge ukabona ukabona ko babuze nyene ukuntu babigenza Mm.
nino naho vrema nta kurinda Mm.
iyo ni- niyo na- naho imvura iguye Mhm.
hakaravya umuravyo Mm.
Uwo- umuntu w'umudamu ndabumva ahamagaye ngo mama we umudamu w'umugabo a- atafora ingumu
ngo yikubite umurabyo
Eh, kubera afite ari bra- eh, afite bravure Mm.
rero vrema badamu izo transfuse babahaye ivyo nibaza ko zibakwiye cinquante vrema ba sinzi sinzi ariko zibaza kandi nibaza yuko baramutse babahaye cinquante purusa hariyo amategeko bohindura nkayo ya- y'amakonje eh, canke ayandi mategeko nyene ara- agenga cane cane abakenyezi kubera uko kuntu ari abakenyezi bace bagira hamwe n'ay'abagabo turabe ko bobishobora Mm, urakoze cyane rwose emmanuel kuri icyo cyiyumviro Eh, madame conseta aravuze ikintu cya yavuze mu gifaransa faiblesse mukwiye kwemera dukwiye kwemera Mm, eh, intege mm.
nke u- uzivuga ku iki izo ntege nke
yewe urumva emanuweli emanuweli jewe numva eh, ibintu avuze sibyo nta nta ntabwo abagore bafite iyindi feblese feblese umugore arashobora kuyigira nk'umuntu jewe nk'ubu nka konsesa nogira feblese nka konsesa mugabo sinca mvuga ngo abapasoni bose ibice mirongo itanu na bibiri ku ijana by'abapasoni b'abarundi kazi cyangwa ngo mfate abapasoni bose b'abalisansi bari muri kino gihugu abapasoni bose bize amashure ba- ba- bakwiye babishoboye bakwiye kujya mu bibanza bifata ingingo abo bapasoni bose ngo bari febre ngo ntibabishoboye hanyuma eh, ikindi nagomba kubwira eh, eh, emmanuel mu- mu- mu ku- mu burongozi kugira ngo u- umuntu arongore ntakoresha ingumu Eh, kugira ngo umuntu arongore ntakoresha inguvu mu buryo bw'umubiri umuntu kugira ngo arongore cyangwa ajye mu kibanza ni- ni ibyiyumviro ni ubwenge ni sitirateji rero eh, ibyo ndiko ndavuga bya sitirateji cyangwa ibyiyumviro n'ubwenge tubisanga mu bapfasoni tukabisanga no mu bagabo hanyuma iki kintu rero kijyanye no gufata amakonje eh, prenatale bisigura rero yuko manuweli kumbure n'abandi ba- ba- bagabo boba basangiye ibyiyumviro nawe bavuze bati habeho itegeko ry'uko umupfasoni agiye kubaka atabyara umwana n'umwe muri ko murabyumva none mwumva cya gikorwa cy'umupfasoni cyo kuyibaruka tubuzoba tukigwije n'ubusarere rero eh, mu gihe eh, umushinga ntahe nk'ubu emmanuel uwo mubaza ati mbega uzanye umupfasoni hanyuma ntimube mufite abana ukabona urundi rugo iruhande yawe ntabona mwumva iki gihugu cyacu kizoronka abantu gute abapfasoni bose manuel ababwiye ati ahubwo nta byo gufata amakonje bagiye kwibaruka rero nagomba mvuge nti eh, ibintu bijyanye n'amakonje nko mu bijyanye n'indero mbere no mu kigo twebwe twakoze birerekana nyine yuko mu bijyanye ni- ni- n'abadiregiteri porovensiyo abadiregiteri b'amayikore segondere ba- cyangwa aya maposte fondamentale baracyari bake cyane ibyo ni ibintu bisaba itunganywa ry'akazi ni ukuvuga iki umuyobozi w'ishure ahari akaba azi yuko hariho umupfasoni azofata ikonje arabitegura arabitegekanya imbanyi imara amezi icyenda aho rero umuyobozi niwe acyamenya ingene atunganya ibi- i- akazi kiwiwe cyanye ibikorwa kugira ngo uwo mupfasoni azogende mu ikonje mugabo atagipfuye Mm.
hanyuma rero nagomba ndanamubwire yuko rero umupfasoni nkuba ari diregitrise cyangwa atwara ishuri aragenda mu ikonje hagasigara uwo bita metre responsable asigara arakora ibikorwa jewe rero nagomba ndamubwire ko kitoba icyitwazo feblese yoyo ntayo feblese yoba mu mugore naka nk'uko yoba mu mugabo naka iyo feblese imene ntiyibaho ku bantu feblese imene ibaho ku muntu mugabo ntiyibaho ku bantu ikivunga Mm. kandi kumbure nuko kwibaruka ntibiba buri kwezi ntibiba buri mezi abiri buri mezi atatu Mhm.
iyo konje ni rimwe Yego.
kandi na emmanuel Ni rimwe ngerageje rimwe.
kutamu- kutamwinjirira nawe nyine avunitse yokenera konje yo kuruhuka aka- akagakira ndumva ko nk'ibyo muri ko muravuga byumvikana Eh, afete na- n'amamotife na ni ivyitwazo eh, abantu batara- batarajijuka ku bijyanye na na- no no guseruka cyangwa guserukirwa kw'abakenyezi bazana Mm.
urumva abantu bafata ingingo baca barondera utuntu nyene bahagararako bagahagarara nyene ku tuntu mwene uto kandi tudafashe Mm.
kugira ngo ejo niya- ni- niya- ni- niyahashira umugabo Mm.
cyangwa niyabona ahantu hari umugore bakahasubiriza umugabo arondere utuntu tw'utwitwazo rero ibyo Mm.
jewe novuga ni ni ibintu by'ibyitwazo mugabo bidafashe ariko ikinezereza ni uko jewe nabahaye ubororero kandi bushimishije bw'aho abapasoni batwaye n'aho batwara n'ubu Mm.
mugabo ugasanga nibo barakarore yego ariko reka ndamuhe Emmanuel Benefice de Dute mvuge nti kumbure hari ishyirahamwe rishobora kuba rifise abagore nka batanu bose bafatiye konje rimwe naho nyine ntacyo genda nta- nta- ntaco ntacokogwa reka tubandanye ku murongo duhe akaryo na Thomas Thomas wiriwe neza Alo Thomas
Alo wi Thomas uraho urakomeye
yego ndashima Mm, icyiyumviro cyangwa ikibazo kuri kuri uko kurongora kw'abakenyezi
yego je muri make novuga ko ndi umuntu ari mu bashigikiye yuko abakenyezi baja mu burongozi Mm.
ariko turavye ngene kahise katwereka ka hafi abagore abantu b'abagore aba- canke abapasoni bagiye mu burongozi mu burundi uhura bafise febrese ndende ku buryo uhura iyo bagiye mu butegetsi bashobora gukoreshwa n'amakosa bayabona iyindi febrese dukunda kubona hari aho uza uhura iyo bamaze kujya mu nzego zo hejuru dufate nka guhera nko kuri rwego rwa musanteri buramatari canke umushikiranganyi cyangwa umushingamateka ukaza uhura abagabo babo cyangwa abatware babo ba- basigaye babasuzugura ukaza uhura ingorane zihera mu ngo zabo rero ingorane iyo zihera mu ngo zabo zandukira n'igihugu ejo novuga nti aba- abantu b'aba- b'abagore kujya mu nzego ni byiza ariko barakwiye kwiga ingene bitwara mu izo nzego kuko mu isaha igeze bose bakwiye kujya mu butegetsi bakangana kuko bose abantu barangana ariko iyo umaze kubona nk'abantu b'abakenyezi bari mu nzego uhura atanga ingo bafata iminsi yose bama bari febre mu byo bakora ugahura umenga nabo gukoreshwa nka kujya baba- abagabo uhura barabafashe nk'uko umugabo uhura yafashe umugore nk'uko umengana umukozi wo mu nzu ugahura no muri leta umenga n'abakozi b'abagabo ntiba- ntibafata ingingo ngo i- i- i- ihagaze bwuma ngo bavuge bati ingingo turayumiye ko icyo kintu n'ukuri novuga ko aricyo gituma kumbure ngira ngo n'abantu bo kwizera abantu b'abagore kujya mu nzego aricyo gituma bagabanuka rege novuga nti nabo baza barikebuka bafate ingingo nk'abashinga ntaye nyene ba- bamenye bati "Ah, akazi tujejwe gakoguku ataguhendeshwa itu canke turiya ngo bakore ibinyuranye n'akazi biyemeje murakoze Mm, urakoze cyane thomas madame conseta thomas aratanze icyumviro cyiza kumbure akavuga ati abakenyezi kumbure uko kuntu basuzugurwa ni bimwe bimwe a- abona bakora mu buzi bwabo akavuga ati bakwiye kwiga kwitwara muri izo nzego ati rimwe na rimwe ingorane zo muhira barazizana ku kazi ah, ibyo kumbure abagabo bashobora kuba badakora ati ariko ati bakwiye kwiga kwitwara muri izo nzego hari inyigisho ubona yuko zokongererwa ko iyo abakenyezi bagiye mu nzego ndongozi
Eh, jewe ndatahura eh, ivyiyumviro mwene ivyo nivyo tugenda twumva hose ni ni mu bantu bamwe bamwe na cyane cyane abagabo Eh, n'abapfasoni hariho bamwe bamwe bavuga uko eh, kumbure ibintu bitibitahura cyo kimwe Eh, nagomba ndababwire yuko eh, iyo dufate ubonye nk'umupfasoni w'umuyobozi ahantu asanzwe afise poste ahantu agafatirwa dufate agataha dufate nka saa mbiri y'ijoro Mm? kubera amabanga agejwe urumva baca ba- ba- biboneka nabi eh, urumva eh, kubera imico umengo si bisanzwe ariko iyo babonye nk'umushinga ntahe yafatiriwe kumbure nawe afise amabanga ajejwe agataha saa mbiri y'ijoro uca umengo uyu mugore yatashe saa mbiri y'ijoro umengo we ntiyari akwiye gufatirwa nk'uyu mu- mu- mu- mushinga ntahe Tu- turi kumwe urumva rero ni ukuvuga yuko ikintu gishyitse ku mugore abantu bose bakigira ko eh, ngira ngo analize cyangwa isuzumwa ridasanzwe ngo ni ukubera ari umupfasoni niyo umupfasoni yoba hariho ibyamugoye ku kazi bikagora ivyo bintu nyene vyamugoye kumbure bikagora uwo mushinga ntaho afise amabanga ucumengo uwo mugore ya- yafise ivyamugoye ucumengo ni sakirireje ucumengo ni ibara ntibaze kuraba yuko n'umugabo nawe bishobora kumugora aho rero niho eh, birasaba inyigisho zidasanzwe kugira ngo abantu bahindure icyo twita ingendo guhindura ivyiyumviro guhindura mentality ni ukuvuga ngo iyo umugore afise ibyamugoye asanzwe ari umugore ajejwe amabanga ahambaye bitahurike yuko bishobora kumugora nk'uko bigora n'umuntu w'umushingantahe hanyuma ikindi kintu rero gikurikira ni uko eh, eh, ibi bintu bijyanye no guseruka cyane guserukirwa kw'abakenyezi murabona ko ari ibintu bya vuba Eh, si ibintu bya kera cyane kubona abapasiteri b'abaminisitiri kubona abapasiteri b'abaguverineri kubona abapasiteri b'abakuru b'imigambwe murabona ko atari ibintu bya kera cyane rwose ibyo rero ni ibintu bisaba gu- ihimirizwa ridasanzwe guhera no mu rugo hanyuma rero eh, jewe nagomba ndabamenyeshe yuko eh, u- hari ukuntu n'abapasoni bagenda baza baraducafuza bakabona ngo abapasoni bagiye mu nzego ngo bagiye kwitwara nabi ibyo byose ni ibintu ba- bagerageza kubaka kugira ngo barabe ingene i- iseruka cyangwa iserukirwa ry'abapasoni ryoza rirasubira hasi ni naho rero rimwe rimwe uca usanga bishitse umugore agakora ako gakote akavuga ati "Ujye- ujye kubera ari umugore nagomba ndababwire niyo wowe uri mu ibarabara uriko uratwara imodoka umugore akagira akantu gatonyi ari kurivora baca bavuga ngo aha ngo ngo ujye- ngo ngo ni imodoka iriko iratwarwa n'umugore murabyumva ariko ukaza ubona umugabo aragiye kudepasa cyangwa agakora ikosa ntawe ubwira komantere rero ni ukuvuga icyo kintu cya cyo twita feminizasiyo y'amakosa y'abapasoni bari mu mu nzego Mhm.
ni ukuri turagomba ko kiva mu mitwe mu mitwe y'abashingantahe mu mitwe y'abantu Mm, murakoze hanyuma cyane ibyo byo kuvuga ngo abapasoni ngo bara ngo ngo ngo barasuzugurwa ku kazi ibyo byose ni ibintu by'ibyitwazo mugabo rero hajya burya ku kazi umuntu ni wowe nyine yironde- yironderera icyubahiro rero twe duhora tuvugana n'abapasoni kumbure bari mu nzego abo dushobora ku- ku- ku- ku- ku- kushikira umuntu ahabwa icyubahiro na rosanjuma yagarukanye ahantu n'iterambere yagarukanye ahantu rero mu gihe uwo mugore agiye ahantu ntihagire ikintu ahindura aho bamushize mu buryo bw'iterambere bazomusuzugura nyine ni nk'uko umushinga ntahe nawe bamushyize mu kibanza nyine gifata ingingo nawe ntihagire ibyo akora mu buryo bw'ihinduka nawe nyine bazomusuzugura rero nagomba kuvuga yuko iki kintu cya feminizasiyo y'amakosa eh, gu- gu- gusuzugura kubera byakozwe n'abagabo n- n'abagore ni ibintu bizova mu mitwe y'abantu buhoro buhoro kugira ngo kumbure eh, uko tuzoza turevuriwa ba- ba- baze barabona yuko ikosa rikozwe n'umugabo ni nk'uko ryoshobora gukorwa n'umugore Urakoze Eh, cyane, numva madame.
iyo nyishu noha eh, toma ariko Yego.
nanejejwe n'akajambo yahereye ko avuga ati jyewe ndashyigikiye cyane turifuza rero yuko haba abantu benshi bavuga bati turashyigikiye ko abakenyezi boseruka kandi bagaserukirwa Yego.
bikwiye guhera guhera mu- mu mu rugo ego urakoze cyane turi kumwe na madame barubike konseta uh, umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe afrabu Uh, afrabu ni amwe mu mashyirahamwe aharanira iyongereza ry'igitigiri cy'abakenyezi mu nzego ndongozi ni mu gihe ibwirizwa shingiro ririko rirahinyanyurwa bakifuza yuko ibitigiri biva kuri mirongo itatu ku ijana bikaja kuri mirongo itanu ku ijana turi kumwe kandi ni n'abanywanyi biradijwi rya amerika ku murongo wa telefone uwitwa nduwimana ararindiriye uraho nduwimana
yego ndibaha amahoro neza
yego turashima imana Mm, duga ku ijambo
yego nk'uko yari abivuze igitigiri cy'abakenyezi kirakwiye ku- kira- kira- kira- kirakwiye ku- kugwizwa nabo nyine bagaserukirwa zikaba igitigiri kimwe amafatiye kuri cya mugabo yashikirije rya cyiyumviro yihenze cyane aho yavuze yuko abagore ata- atasho bashoboye yuko bagiye nko kwigisha biremera hajya ahantu hariho amakosa ahubwo bakwiye kubereka nk'igitigiri kinini n'abagore nabo bagaserukirwa nabo nyine bakigisha kubera nabo nyine barakenewe bagatuma bagira akacani kuza mu mitumba hose nabo nyine bakigisha kubera yavuze yuko kari mu mashyirahamwe
Mm, urakoze cyane urakoze cyane nduwimana urantunga madame consesa nari ndakwise conseta mu kanya gaheze ariko gira icyo ushikirije ku cyiyumviro cya nduwimana nduwimana icyiyumviro cyiwe
nduwimana avuze ati uyu mushinga yari ahereje kuvuga imbere yihenze rwose yavuze ati abakenyezi ntibashoboye tubyumva kumwe nduwimana kandi ndazi yuko tubyumva kumwe n'abantu batari bake kandi benshi ari nacyo gituma ubona hari ibintu biza birahinduka nk'amanominasiyo amwe amwe hariho abantu bavuga bati reka na purize na kontidijanse ubu kugeza naho tuvuga duti n'amabije n'amabije yo mu mafaranga atogwa haba aba bantu bose bafashe ubundi cyangwa batanga amafinansima bazi bararaba refinansima zitangwa cyangwa amahera bari agiye gukora mu gihugu mbega azokungura iki mu iterambere ry'abapasoni kuko twebwe iyo turi turavuga ntituvuga gusa guserukirwa cyangwa guseruka tunavuga ikibanza gufata ingingo ku bijyanye n'ubutunzi ku bijyanye n'ibintu byinshi cyane mu masekiteri de sekirite muri ibyo bintu byose rero ngewe icyo navuga ni uko nduwimana arakoze cyane kandi nibaza yuko azadufasha guhimiriza ahaherereye haherereye kuko abantu mwe nabo murabona iyo hageze nk'ibihe by'amatora nk'akarorero nk'iyo hageze nk'ibintu by'amatora dufate ku mutumba ari umuntu ari ku mutumba aragerageza gufasha ati umukenyezi runaka ujya arabishoboye ujya yodutwara neza reka tumuhunde amajwi murumva rero abantu mwe nabo twebwe turabashimira imana kuko abo nibo baheza bagafasha mu kwigisha no mu guhimiriza abantu bamwe bamwe babereka by'ukuri ikibanza n'uruhara rw'abapasoni haba mu kibano haba mu nzego zifata ingingo hanyuma akanavuga ati nyabona nyabona ibyo bitigiri ntibiduzwe kuko byanditswe burya niho tu niho twumva yuko turemye kuko murabona twe muri ibi bihugu byacu iyo ibintu byanditse n'imitende hari n'igihe usanga n'ibyanditse bitariko birakurikizwa murabona mitende iyo byanditse umuntu araronka n'icyo avugirako kandi n'abandi bafata ingingo baraheza bagafata ingingo bishimikije ibyo bafatira kuko ntabwo umuntu ababwire nk'akarorero murabona ibwirizwa shingiro niwo mutwe w'amategeko yose sera mera aha rero ibwirizwa shingiro bitarimwo utuntu tumeze neza ku bijyanye n'iseruka cyangwa iserukirwa ry'abapasoni bica bigira n'ingaruka kuri ibyo bibanza nyine twita amaposite tekinike bica bigira ingaruka ku itegeko rigenga amatora bica bigira ingaruka ku mategeko menshi mbere bikagira n'ingaruka no ku bandi bafata ingingo mu nzego zose rero nicyo gituma tuvuga tuti bidugijwe bikandikwa nk'uko nduwimana ariko arabivuga twebwe tuvuga tuti niho kumbure umuntu yogira icyizere y'uko ejo by'ukuri cyangwa hirya y'ejo tuzobona yuko iseruka cyangwa iserukirwa ry'abakenyezi bishimishije ni byiza cyane reka twakire na jean marie ku murongo jean marie urahura akomeye
yego ndashima ikibazo cyangwa icyiyumviro
bwa mbere ndafite akabazo aha murafite n'icyumviro ikibazo cya mbere ni uko abafasoni barashaka kudozwa ikibazo rero ni uko mu ngaha mu burundi hari ingorane y'imigambwe ugaca usanga umufasoni agomba gukora yisunze umugambwe byiza rero ibyo bice byari bikwiye kuduga kera ku mufasoni ugira umufasoni akumva neza yuko akwiye guserukira abafasoni kandi akwiye gufata ingingo iserukira abafasoni nacyo gituma rero abafasoni mu burundi bibagora kugira ngo bashike ku ntumbero kuko baca bahengamira ku migambwe kandi umugambwe uraba uraba iby'igihugu mugabo guserukirwa ku bakenyezi ntibiraba umugambwe byaraba izina umufasoni wese kugira ngo haba mu ntwaro cyangwa mu byo akora agire icyumba n'ijambo urakoze cyane icyumviro nacyo nagomba nterere umufasoni ko twumva ari mu mashyirahamwe hagezwe abafasoni bari bakwiye kugira amanama menshi bagashyika ku mitumba kuko hariho abafasoni bagihohoterwa hariho abafasoni bataramenya ingene bo kwitwara se ingene bo kwifata kugira ngo abafasoni bagenzi babo babahe amajwi cyangwa bakore ibikorwa byo kugira ngo bagire ibyunga n'idamu ku musozi cyangwa muri karitsiye cyangwa muri komine bivanye n'uko atanigisho zikwiriye baronka nacyo gituma rero bari bakwiye gushika mu gihe mu gihugu hagati ego naho bari mugabo bakaza bashika mu makaritsiye bakaza barashikira abasevde karitsiye bakaza barababwira neza yuko bogirisha amanama y'abakenyezi kugira ngo biyumvemo neza yuko abakenyezi haba mu gihugu haba mu rwego urwo ari rwo rwose yuko bafise ijoba n'ijambo jewe ndibuka nki mu ntambara zarenganye mu burundi abakenyezi nibo mu bisanzwe boba bakoze igikorwa kinini kuko abagabo barahuye twarahuye n'ingorane cyane abandi tukahunga tukanyegera kuresha ntabwo tudashaka kuboneka ariko abakenyezi barakurikirana imiryango n'iyo haba hari ibibazo bikenewe cyane ugasanga barasheretse nicyo mvuga yuko igitigiri cy'abakenyezi bakwiye kongerwa mugabo bagirishijwe amanama kandi bakongera bakamenya ko bafite ikintu nyamukuru mu gihugu bokora cyane ishingiro cyane cya leta urakoze cyane jean marie kuri icyo cyiyumviro nyine cya jean marie nongere ku ikibazo madame consesa jean marie yaravuze yuko kumbure abakenyezi abona bisunga cyane cyane politiki n'aho baba ari abakenyezi ariko begamira cyane kuri ku migambwe ugasanga kumbure bakorera ku nyungu z'umugambwe si inyungu z'abakenyezi ariko ndibuka mwari mwasiguye yuko naho baba bari muri izo nzego baraba n'utundi tuntu twinshi twega ineza y'abakenyezi n'urwaruka n'ibindi yavuze icerekeye kandi inyigisho abo bakenyezi abo bigeme bakwiye kuronka kugira ngo babe abarongozi beza hari amakenga yuko kandi amashuri badafise ayakwiye abagabo abahungu bariga ariko hari amakenga yuko inyigisho ubumenyi badafise ubukwiye ibyo byose mubivuga kwiki
icya mbere nagomba kuvuga yabuze ati ingorane ni migambwe njyewe ndavuga nti ingorane si imigambwe kenshi ni iby'ukuri kugira ngo umuntu ashikire ubutegetsi ahantu henshi bibanza guca mu mugambwe mugabo uri kuranaraba rero aha mu burundi wacu no muri izo nyine nzego z'imigambwe usanga ata bakenyezi baba bariyo dufate ubwiye ukaraba nka komite diregiteri y'umugambwe kugira ngo ucuraba ugasanga igitigiri cy'abagabo n'icy'abagore abagabo nibo benshi kandi ngaho aho nyine muri izo nzego zifata ingingo nibo bagira amarisite y'abazitoza nibo nibo banoma abantu murumva rero yuko no mu madiregisiyo y'imigambwe naho nyine harakwiye gukosorwa bakaraba yuko uko ibibanza abapfasoni n'abashingantahe barimo ku rugero rushimishije muri ku kurongora kw'imigambwe icyo ni icya mbere ikindi kigira kabiri ni iby'ukuri mu migambwe hakorerwa ibikorwa byinshi cyane kuko urasanga habaho amanama ugasanga rero nk'ubu hariho nk'amanama nk'akarorero aba ku mugoroba abakenyezi ugasanga nabo baratinye kujya muri ayo manama yo ku mugoroba kumbure ikaba ari n'inama yo gufata ingingo rero aho rero murumva twebwe turi kumwe n'ayandi mashyirahamwe y'abakenyezi mbere n'ayandi mashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi twebwe dusabwa gutanga inyigisho zikwiye kugira ngo abakenyezi bagiye mu migambwe bagiye muri politike bamenye ingene nabo nyine bashobora gukora ibikorwa cyane guhimiriza abarongozi b'imigambwe kugira ngo nabo babashyire mu nzego zifata ingingo kuko ni hahandi nanjye ndakubwira nyine usopurara deside ni hehe ingingo ifatirwa urumva nimba ari mu mugambi iri uko abakenyezi baba bari mu nzego haba ku rwego rw'igihugu haba ku rwego rw'intara haba ku rwego rwa komine haba no ku rwego rw'umutungo icyo ni icya mbere ikindi kigira kabiri ni uko by'ukuri ibi bintu byo kwigisha abakenyezi twebwe turagerageza kuko nk'ubu murabona turi ko turitegura kuzajya mu matora nimba turi ko turitegura kujya mu matora hariho abakenyezi bahariya ku mutumba usanga batazi n'ingene barondera amajwi kuko kurondera amajwi ni ubuhinga batazi ingene barondera ingene babashyira ku malisite ibyo byose bisaba ubuhinga rero ibyo rero turi turabikora nakubwiye yuko nabwiye yuko wagira ngo bikorwa mugabo kandi nkaba ngejwe n'umugambi wo gusangira ijambo n'ingingo mu guharanira iterambere ridakumira rero muri uwo mugambi hamwe n'ayandi mashyirahamwe turi kumwe twarategekanije ibikorwa bidasanzwe tuzokorera kuri abo bapasuni nyine bo hasi kugira ngo tubafashe kuko nabo nyine barakeneye gufashwa reka n'aba bakenyezi bari mu nzego zifatiye nabo nyine barakeneye gufashwa aba barongozi nk'aba yavuze abashefu do karitsiye barakeneye kwigishwa guhabwa inyigisho zidasanzwe kugira ngo bu- babone uh, akamaro k'umukenyezi mu iterambere akamaro k'umukenyezi mu kibanza gifata ingingo akamaro k'umukenyezi Mhm.
mu gutsimbataza amahoro n'umutekano Mhm.
jewe rero ivyo navyakiriye nkama kugira ngo abo dusanzwe dukorana ibikorwa cyangwa abasanzwe badushyigikira kugira ngo tuzogerageze gutunganya imiriza cyangwa inyigisho cyangwa ibindi biganiro bitandukanye mu nzego zitandukanye mu guhera hasi gushika Eh.
eh, ku nzego zo hejuru Eh, turiko turaja ku musozo w'ikiganiro sigaye iminota mike cyane reka duha abandi bake eh, akaryo ko kubaza ikibazo tubandanyirize kuri emile emile mu masegonda make ikibazo canke iciyumviro
murakoze cyane nabanje kuramutsa umutumire Mhm.
Eh, ibyo Mwaramutse.
watangana n'akagiye ariko nagomba mera nk'uterera mu kuri naje ndemezanya n'umutumire yuko abakenyezi bashoboye ariko ikibazo gihari nyakubahwa munyaminisitiri mu munyamakuru barashoboye mugabo ntabyo babona Ntiba- ntibabigaragaza yuko bashoboye barafise akantu ko kutwemera muri bo Eh, nk'ako no kwita self confidence mu mu rurimi rw'icyongereza abantu n'ukuri mu mu bijyanye no kugaragara mu bikorwa bitandukanye nk'akarorero nyavuga mutumire mwatumiye umukenyezi no muzi ariko jewe narindiriye kuva ikiganiro kigitangura nta bakenyezi nigeze numva ba- ba- ba- bavuga ku ino radiyo.
ico nico cane gose emile ugize observation ico turakiguha nivyo cane
ntibibaye uno munsi n'ukuri inama nakurikiranye abakenyezi mwa mwatumiye kuri ino radiyo No- muri Mm.
make rero barikumira kandi ari abantu bashoboye rero nomusabira yuko yoja ku kivi ibyo kuguma basaba ati nimuduhe ibibanza ibi n'ibi n'ibi nyabona babirondere Mm.
ba- bakore hama babironke kuko ni na benshi ni posantaje nini muri popirasiyo y'uburundi Mm.
ntacobuza rero hamwe bosansibiriza bohimiriza abo ba- abo bakenyezi ntacobuza ivyo bibanza batabyiha bonyene hama nkarangiza ndamwibariza mbe nyakubaha umusire murasaba ibice mirongo Okay.
itanu ku ijana ni- ni uburenganzira bwanyu mbega ibice mirongo itatu ku ijana babahaye mwaragize itohoza musanga byarubahirijwe murakoze Mm, murakoze cyane rwose emile ni nawe duherahereje ko kuko kanya katubanye gato emile aravuze ikintu gihambaye cyane twama turi ko turahimiriza abakenyezi abigeme bahamagare bashikirize ivyiyumviro ariko ni ikibazo ni ikibazo naravuganye n'abamenyeshamakuru batandukanye ibiganiro bitandukanye ntibahamagara ni ukuvuga ko nk'uko emile bivuze barikumira ico kibazo mugikemura mute n'ubwo bavuga yuko bashoboye ntibavyerekana nico emile niko emile abibona
Mm. Mm. Yo, na- nagomba ndababwire yuko muri icyo kigwa nyine twakoze mu twashyize ahabona mu kwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi uheze muri wa mugambi nababwira wo gusangira ijambo n'ingingo mu guharanira iterambere ridakumira twarabonye yuko no mu bice by'ibimenyeshamakuru naho nyine ari ahantu biboneka yuko umukenyezi adaseruka mu- mu mu buryo bukwiye kugeza aho hoho twasanze yuko iseruka ry'abakenyezi mu nzego zifata ingingo ari ibice bitandatu ku ijana kumbure uyu mwaka twagize isuzuma tuzoraba yuko hoba hariho iciyongeyeko mugabo nagomba ndababwire yuko kugira ngo umupfasoni yemere kujya kuri mikoro eh, biragoye mugabo hariho abapfasoni bemera bakajya kuri mikoro hanyuma ikindi kigira kabiri murabona yuko no mu bimenyeshamakuru na mwebwe no mu bamenyeshamakuru nk'indi wacu usanga nk'amaradiyo menshi atwarwa n'abagabo rero usanga amaporogaramu akorwa eh, ni amaporogaramu make usanga avuga ati reka dukore ibi- duhe ibiganiro dushyire ku ibiganiro nko ku maradiyo cyangwa mu bimenyeshamakuru bivugana cyane uruhara pozitifu rw'umukenyezi usanga rero nk'ibiganiro bimwe bimwe bumvise umukenyezi ya- ya- yafashwe ku nguvu icyo kiraseruka n'ingoga mugabo kumbure bumvise nk'umukenyezi yagize iterambere ridasanzwe mu rugo rw'iwiwe ibyo biraseruka murumva yuko no mu maradiyo naho nyine hariho hariyo agahazi rero uyu mushinga ntari nawe ati Eh, amasegonda make.
abakenyezi barashoboye ariko ntabyo babona Mm.
hariho ababibona mugabo bakumirwa Mhm.
n'amategeko cyangwa bagakumirwa n'amapuratike cyangwa n'imico urakoze cyane Rero- rwose urakoze cyane rwose akanya katubanye gato ariko turagushimiye cyane madame barubike Ko- marie consesa mu ishyirahamwe afrabu gufata kano kanya ukaganira natwe hari mu kiganiro murisanga mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndashimiye innocent kimenyi yamfashije kwegeranya kino kiganiro mubandanye mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika
muteze amatwi radiyo ijwi